oromoo waldhabdaan gaarri jiruun naannoo somaalee keessa baqatan hedduu qarqaaruu jiran akka odeeffannoo biiroo koominikeeshinii mootummaa oromiyaa irraa guyyaa shaniin duratti arganne tagammaa qarshii miliyoona saddeettamii lamaati baankilee gargaraatti gale naannootti baqachuu jiran keessaa tokko harargee bahaati bugeetachuu toleera ittaanatti gaafatamaa waajjira hooggansa sodaa balaati namni yoomii jalqabee naannoo teessanii baqachuu jalqabennaan.
Fulbaana guyyaa lamaa. kuma lamaa fi kudhan sa'a shanii cinaarraa eegaleetti akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa san irraa eegallee hangamaa uummata kana qubsiisuu deeggarsa gochuu uummannis mootummaanis kanatti jira. Gama keenyaniin immoo kaan gara godinaalee adda addaatti immoo nama gara kuma kudha lamaatii ol dabarsinee jirra walumaa gara gara kuma saddeettamii torbaa ol.
Waldhabii kun nama fakkeenyaaf cinaaksin keessallee ittiin jira gargaraa keessallee ittiin jira kanallee dabalateetiin jechuu kiyyaa ka jijjigaa qofa don taatinu. Fakkeenyaaf cinaaksin irraa magaala akka baqate. Aana tokko aana tokko baqate.
Kun hin jiru hin jiru aanaa keessaa aanaatti namni baqatee hin jiru naannoo shanirraati gara naannoo oromiyaatti as baqatan.
Namni baqateetiin wal dhabaan baqateetiin ardaa isaa keessa baay'ee hin jiru.
Hin jiru yeroo ammaan tana warri uummanni cinaaksanis gara jijjigaarraa bakka baqaarraa qubatee achuma magaalaa cinaaksanitti qubatanii jiru. Uummanni kaanis achumaa akka buqate malee godina keenya keessaa namni buqqa'ee bakka biraatti godaanee hin jiru.
Qarqaarsa gammaa kennama maal fakkaata? Gam mootummaallee taanaan gam uummatillee wal qarqaaruu jira.
Dursa waan tokko kilaariitii qaqqabachuu qabdu uummanni keenya ka cinaaqsee jiru cinaaqsanirraa gara aanaa biraatti ka baqatee jiru walitti bu'iinsa daangaatiin immoo walitti bu'anii sumaalee wajjin achuma immoo aanaa isaa keessatti ka qubatee jiru jiraadha. Aanaa tokkorraa gara aanaa tokkotti namni hin buqqaane. Deeggarsa immoo naannoo Oromiyaatti uummannis gama isaatiin uummanni gaafa buqqa'eerraa eegalee nyaata kennuudhaan maallaqa isaa walitti buufachuudhaan huccuu bitee kennuudhaan. waan adda addaa gochaa jira. Nyaatallee bitee nyaata dheedhiis bilchaataas biteeti uummataaf bilcheessee dhiyeessuu jira. Hanga inni qubatutti bakka inni qubatu taasisu bichaa miti sadarkaa aanaa irratti illee qeebalee qubachiisuu jira. Mootummaanis bajetatti ramaduutiin waan hedduu gargaaraa jira. Gargaarsi godhamaafi jira. Amma yeroo ammaan tana jaroota kanas tasgabbeessinee akka isaan sammuutiinis tasgabba'anii gara fuulduraa immoo jireenya isaanii akka deebisanii dhaabanii jiruuf jireenyi isaanii akka fooyya'uu fi mootummaan hojii amma hojjetamuu jiru maallaqa hedduu walitti qabamaa jira. Akka godina keenyaattis yoo xiqqaate hojjetaa mootummaa mindaansaa ji'aa waggaa xiqqaaf kaffalamee dhumu abbaatiin qabeenyaa namni hundi hanga dandeettii isaa akkaawuntiin dhimma kanaaf baname sana keessatti maallaqa walitti qabamuu jira. Kanaan uummata kana deebisanii dhaabuuf hojiin hojjetamu itti fufee jira jechuudha.
Maallaqa gami baankii sun kee jira gammaa amma?
Akka godina Harargee Bahaatti hanga ammaatti ka baankii nu galee jiru gara miliyoona lamaaf tuqaa sagalii baankii galee jira. Uummata irraa ka walitti qabamee jechuudha. Kana malee immoo ka waadaa galame gara miliyoona afurtamii tokko oli. Miliyoona afurtamii tokko ol waadaa galame gana baankiitti hin galle ka baankii gale immoo yeroo ammaa kana gara miliyoona lamaaf tuqaa sagalii baankii galee jira.
Nam kom torbaatamii lama kana eessa eessa qubsiiftan? Fulattu walitti qabanii qubsiisanii jirumoo namu gara Ollaa beekuu, firii beekuu, godina beekuu yaa immoo eessa qubsiisuu jirtan?
Bakka dhalootaa jira. Bakka dhaloota isaanii, bakka firoonni isaanii, warri isaanii jiranitti warri akkas qaban gara fira isaaniitti akka galanii goonee achitti deeggarsi godhama hanga sadarkaa addaatti. Aanaa irrattis immoo kaantiin adda addaa dhaabbatee achirratti warri deeggaramu jiranii. Caalmaatti garuu uummanni gara fira isaatti akkatti achi aanaa aanaa isaanii adda irratti akka deeman goonee jira. warri bakka hin arganne immoo aanaa irratti akka isaan deeggaramani magaalaa irrattis deeggarsa gochaafii jiru jira.
Qarqaarsi kun amma horii walii qabuu jirtan kun warri isan bira tafumoo warri bira gara firaa dhaqamoo eenyuuf kennama?
Ganaadha waan maallaqni walitti qabamu amma qoonqoodii fi deeggarsi godhama malee maallaqni walitti qabamu deebisanii dhaabuu fi gara jiruuf jireenyi isaanii akka fooyya'u gara fuulduraa maal fedhii isaanii ganaa qoratamaati maal hojjechuu barbaada maal irratti bobba'uu barbaada. Ogummaas maal qaba barsiisaa akka ture maal hojjechuu qaba kan daldalaa ture maal irratti bobba'uu qaba qoratameeti gana gara hojiitti gaafa galamu maallaqni kun ka kennafuufi ka deebisanii ittiin dhaabbatan jiruuf jireenya isaanii kan itti fooyyeffamu jechuudha.
Malee amma takkum qulaammoo takkum nama baqatee dhufee qulaamsu yookaan ammoo akkum nama nyaata dhugaatii dhabee nyaata dhugaatii waan guyyaa guyyaan isaan argatan kennuuf jechuu jira ammatti wanni hojjetamuu jira tanaa jechuu jirta bobeetachuu.
deeggarsi qoonqorraa eegalee nama ilmi nama harkoof barbaachisu suni ammaaf godhamaafi jira ganaa immoo gara gara jiruuf jireenya isaaniitti immoo akka deebi'an filatamanii maal akka isaan barbaadan maal irratti akka isaan bobba'uu barbaadan erga adda bahee booda maallaqni deeggarsi ka godhamuu fi kanaaf maallaqni amma walitti qabamaa jiru jechuudha.
Dansa obbo Geetachoo Toleeraa guddoo si galateeffadha. Koomishineer Garraamuu Oliiqaa immoo ittaanaa koomishineer koomishinii hooggansa balaa sodaa Oromiyaati. Ayyoo obbo Garraamuu ganna kan keessatti nama gamitti waldhab kanaan baqate gama Oromiyaati.
Naannoo Oromiyaati daangaa irratti kun ananna jalqabame qofa miti amma bal'atee baay'atu malee durumaa kaasee daangaa irratti bifa adda addaatiin walitti bu'aa turaniiru ammas immoo bal'inaan daangaa irratti walitti bu'iinsi uumamee akka Hararge bahaa, Hararge lixaa, Baalee, Boorana, Gujii irrattis akkasuma bahaa jira. Iddoo tokko kan dhaabatu miti. Garuummoo kumaatamaan kan lakkaa'amu rakkoo akkasii mudatee yeroo ammaa kana Somaalee keessaa, Somaalee Itoophiyaa keessaas bahanii dhufan daangaa irrattis akkasuma walitti bu'iinsaan buqqa'an kana garuu bifa adda addaatiin akka deeggaraman irratti hojjetamaa jira.
Ganna kan qofa nama gamiif baqata? Ka Jijjigaa baqatee jira, ka Boodana baqatee jira, ka Harargee baqatee jira, ka Oni tokko Oni tokko baqatee jira yookaan ollaa tokko ollaa dhibiif baqatee jira, aanaa tokko aanaa dhibiif baqatellee jiraachuu danda'an godin shanan Oromiyaan Sumaalee waliin daangaa qabdu waliin nama gamitti baqatam agammaatti ganna kan qofa?
Daangaa jechuun gaafa tasgabbaa'ee gara qe'eetti deebi'u yeroo kaan immoo gadhiisuu waan akkasiiti. Jijjigaa qofaa miti too Boocaalee irraas, Qabriidaa, kaan kaan irraas akkasuma namni bifa wal fakkaatuun kan bahanii dhufan ni jiru waan ta'eef kan achi keessaa bahanii dhufanii ragaa hangarraatti harka qabnu gara kuma dhibba tokkoof kudha saddetiiti. Immoo daangaarra immoo alreedii dhaabbataa miti yeroo walitti bu'iinsi dhufu namni qe'ee gadhiisee ba'a yeroo kaan immoo iddoo isaatti deebi'a akkas bu'ii ba'ii qaban.
Kunin ammoo amma haa kum dhibbi tokkoof wayii jennu kunin haa Sumaalee irraa baqate.
Ee no akkas.
Jara hamma uummata qarqaaruu jira biyya laati qarqaaruu jiranii. Baankii gargaaraa horiin galuu jira. Agammaa waan agametti baankii gale.
Amma dhimma gargaarsaa innaa ilaallu inni duraamaa inni uummatni waliif tumsuu irratti gahee guddaa taphachaa jira. Kan yeroo kan caalaayyuu jechuu kootti namni buqqa'ee innaa dhufu dafanii simatanii waan nyaatanis waan uffatan hundaa uummanni waliin tumsee naannoorraa kan jiru iddiriin jaarsoliin biyyaa. abbootiin amantaa dargaggoon hundi gurmaa'anii dafanii nyaata qaqqabsiisuu irratti uffata warra hin qabnellee uffata kennuu irratti fagoo irraa hanga dhiyootti akkasitti ijaaramanii hojjechaa jiru. Gaarraatti baankii galeera jennee kan keenyu bal'inaan namni waadaa galee ji'a ji'aan kan kutu akka jirutti ta'e miiliyoona saddeettamaa ol garuu baankii seenee inni kun qabatamaadhaan hojii deebisanii dhaabuuf hundeedhaan bakka kamiyyuu haa ta'u namni jireenya isaa duriitti akka deebi'u irratti hojjechuudhaaf bal'inaan namni gumaachaa jira.
Kun jechuun ammoo kama Sumaalee keessa baqat qofa tun taatinu kamuma daangaa ofiirra baqatee.
Eenoo amma kun deddeebisanii qorachuu namni qabeenya duraanii harkaa dhabee daangarras haa ta'u naannoo Sumaalee keessaas kan buqqa'an kun adeemsa mataa isaatiin mootummaan kallattii kaa'u keessumaa immoo jaarsolii biyyaa hawaasa adda addaa mariisisuudhaan. bakka isaanitti akka deebi'an hojii bal'aan akka inni hojjetamu eegama kanaaf dhumarrattis dhimmi kun inni raawwatu namoota kana deebisanii dhaabuuf qabeenya isaanii fayyaannachiisuudhaaf akka isaan jireenya duriitti deebi'an irratti hojjechuudhaaf biyya keessaa qofa miti biyya alaalle namni hundu kallattii danda'ameen gumaachuu keessatti hirmaachaa jira waan ta'eef dhimma kana akkaataa kanatti uummatni amma rakkoon isa mudate kana karaa kamiyyuu haa ta'u deeggaramee rakkoo kana keessa akka bahu akkasitti hojjetamaa jira.
Jireenyi ofiitti deebi'uu yoo jenne lafa keessa baqateetti deebi'u moo harmatti jireenya haaraa jala qabu moo karoorri jiru maal fakkaata? Qabeenyi diqqaan qabu diqqaatu guddatu namuu warra baqate kaan ka horii guddaa dhiisee bira deemee jira kaan ka horii diqqaatullee waan dhiisee bira deemee jira qabeenyi qabeenyuma karoorri jiru maal fakkaata? Waan qubu qabdanii waan waajjira keessan qubu qabuun.
Odeeffannoo qabnutti sadarkaa biyyaatti namoonni. naannoo lamaan keessaa iyyuu abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa hawaasni waliigalaa taa'ee mari'atee dhimma kana kallattii tokko irratti waliigalee itti deemuudhaaf hanga danda'ametti garuu jireenya isaanii duriitti deebi'uudhaaf hojiin hojjetamu bal'aadha waan ta'eef sanaan itti deemama jechuudha.
Baankii tamii galuu jiru horiin amma alallee ergan yookaan biyya keessallee ergan kun.
Ee gaariidha soora. Baankii daldala Itoophiyaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa akkasumas baankii intarnaashinaalii Oromiyaas akkasuma banamee jira waan ta'eef Awaash intarnaashinaal baankiis banameera. Baankiiwwan kana arfan irratti lakkoofsi herreega baankii banamee miidiyaadhaan bifa adda addaatti namni hunduu xalayaadhaanis godinaalee hunda nama fedha qabu hunda irratti biyya keessas biyya alaas gumaachuu akka danda'u ibsee ibsineerra waan ta'eef namni kanarratti illee gahee isaa akka inni bahu irratti hojjechaa jirra inni kun itti cimeetti fufa jechuudha.
Kanneen immoo yuunivarsiitiin Rift Vaalii taabba qabeenya obbo Dinquu jechuun ijoollee naannoo Somaalee irraa baqatan keessumattuu ijoollee jijjigaa baratan kan yuunivarsiitii sunitti deebi'uun feene yuunivarsiitiiwwan naannoo isaanii jirtu keessa iyyuu isaan barachuu fedhanii horiin qarqaaruuf qophii jirra hin barsiinyaa waraqaa ragaa qofa dhiyeeffatanii jechuun dubbata.
Akka kaampaanota kiyyaa otoo hin ta'in akka dhuunfaa kiyyaatitti ayinataa fi qarshiidhaan miliyoonii kudha lama isinin qarqaara.
Yasiiwwan baradha kan jedhe yuunivarsiitiin keenya bilisaan kennaaf. Akka achitti fixan goona jechaadha. Biyya amma ani bakka afurtamii jaha yuunivarsiitii nan qaba. Abbaan barataan achi jijjigaarraa hin baradhu jedhee too dhufe dookumentii jijjigaa ittiin barate yoo fide immoo bilisa barsiisan manuma inni jirutti biyyuma inni jirutti bakka afurtamii jaha keessa barachuu danda'a taa'adha.
Obbo Dinquun gamaadaallee gadaa keessallee nama abbaa duulaa tolchaniitiin filani abbaan duulaa maal hojjetaa jennaani.
Akka abbaa duulatti hoggaasittime aadaan keenya kan dur bade sun deeffachuu qabna bakka abbootiin keenya dur itti reeffatan hundi itti reeffatamuu qaba. Kanarratti qabsaa'uu qabna. Aadaan keenya kan dur bade san naannoo tokko tokkotti hambade akkamitti deebisna jennee abbootii gadaa wajjin wal mari'annee deebisaa jirra. Malkaa bade san banaa jirra. Kan hunda Oromiyaa irratti kan goonu taanani siistamiin uummanni Oromoo itti ijaaramuu danda'u dur kan beeku san wanna ta'eef baay'ee barnoota hin barbaachisu. Waa'ee gadaa hoggaa uummata Oromootti walitti dabarsaa dhufe hedduudhaan hedduudhaan addaan jalaa citte. San immoo. Walitti suphee amma hunduu afaan tokko dubbachaa jira. Kan afaan tokko dubbisu gadaadha. Gadaa wanna ta'eef gadaa irratti hojjechuun qaba jedhee anis akka uummanni na gaafatee abbaa duulatiin hoogganamutti haga gadi ga'utti caasaa diriirsaa jira. Abbaan duulaayee dura kan uumamu yeroo duriitirratti gootummaadhaaf jagnummaadhaan bakka tokko tokkotti cabsee uummata naannoo sanii mirga isaanii kan kabachiiseef jechaadha. Har'a hoggaa dhufnee ilaallu garuu abbaan duulaa maal hojjeta kan jedhu. Sagantaa baasnee jirra. Sagantaa sanarratti qabeenya uummata Oromoodha. Uummata Oromoo gadi jiru kana qabaataa godhuudha amma irratti hojjechaa jirru. Ani gara kiyyaan godhuu kan qabus kana bichaa wanna ta'eef. Barnoota uummata hiruudha. Gara qabeenyummaatitti geeddaree abbaan duulaa hojiin isaa lola oduun ta'in qabeenya ikoonoomii Oromootirratti gurmuu kennee Oromoo kumaatamaan uumuudha jecha. Hiyyummaa irratti duuluudha waliigalatti. Duulli kiyya maal ta'a? Dur abbaan duulaa kan duulu naannoo isaa kabachiisuudha. Daangaa isaa kabachiisuudha ture. Amma mootummaa jala jirra waan ta'eef daangaa kabachiisuudha. Mootummaa wajjin dubbachuun dirqamallee yoo ta'e daangaa keenya dabarsineen kenninu mootummaan amma jirus kanaan ayyamu waan ta'eef. Ani amma godhuu kan qabu maaliin ikoonoomiidhaan uummata kiyya cimsuu daangaa isaatiillee kabachiisuu barsiisuudha. Kanarratti hojjechuun qaba haagan danda'uun hin ciisuu jedheetuman abbootii gadaa wajjin hojjechaa jira malkaa banaa jirra bakka aadaan badeetti aadaa deebisaa jirra bakka gadaan isaanii irraafatametti gadaa isaanii darajaa kanaa warri irraafateeyyuu foolleen eecha eecha akka ta'u raabaadorii umurii kamirra akka jiran bakka sanitti akkuma jirutti oromoo teechisaa jira amma foollee hoggaa jennu foolleen duraan foollummaa keetiin beektee gadaa keetiin itti deemta amma bakka gadaan badetti immoo maal godhaa jira foollee amata kudha saddeetii haga afurtama gahanitti foollee jalatti galaa jechaa jira oromoo hundaan foollee jalatti galuu qaba wanna ta'eef wal gurmeessuu kan dandeenyu tokkummaa uumuu kan dandeenyu kanaa wanna ta'eef kana barsiisaa jirra. Bakka gadaan badeetti. Bakka foollummaa isaanii beekanitti garuu foolleen eenyu akka ta'e hin beekanii, kuusaan eenyu akka ta'e hin beekanii, hundaa darajaa darajaadhaan hin beekan waan ta'eef isaanuma jajjabeechaa jirra jechaadha.
Keessumooti cufaayyuu galateeffadha. Gama kaaniin ammoo uummataan Oromoo kan naannoo Jijjigaa keessa yookaan ammoo naannoo Sumaalee keessa baqatan akka isaan naannoo Finfinnee qubachuu danda'an qophii jiraa jedhanii koree dhaabanii koreen tunis abbootii daldalaa abbootii amantiitiif nam gargaraatti irratti hojjechuu jiraa jedhanii akkuma keessa qulqulleeffanneen isaan ittiin deebina.